iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi w'umunyarwandakazi witwa jean ingabire butera ariko akaba azwi cyane nka knowless muri iki cyumweru gishize butera knowless yashyize ahagaragara amashusho y'indirimbo yise ko nashize amakuru nasomye mu kinyamakuru igihe gisohokera mu rwanda avuga ko muri ayo mashusho umuhanzi knowless aboneka ajya kuvomesha ikibindi akagosora gukukira inka n'utundi turimo two mu rugo two mu cyaro uyu munsi rero nta wundi turi kumwe muri studio ni umuhanzi knowless butera knowless ikaze mu kiganiro murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane ku mwanya ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina turifuza guhoza no kwifatanya mu kababaro n'umuryango n'inshuti z'umuririmbyi papa wemba ukomoka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu muririmbyi yamenyekanye cyane mu ndirimbo z'injyana ya ruba akaba papa wemba yarayitabye imana ku rubyiniro mu gitaramo iya bija muri cote d'ivoire butera knowless papa wemba ni umuntu wamenyekanye cyane muri muzika apfuye afite imyaka hafi mirongo itandatu n'irindwi kuri wowe nk'umuhanzi iyi nkuru muyakiriye gute
ni inkuru numvise numva ni inkuru y'incamugongo kandi ibabaje yari umuntu wagize amateka maremare twabyirutse twumva yari umuririmbyi ukomeye w'umunyafurika by'umwihariko w'umuturanyi wacu rero ndagira ngo ari umuryango we ari abafana be ari n'inshuti muri rusange mbihanganishe kandi imana imwakire mu bayo gusa nyine ni inkuru ibabaje cyane kubura umuntu nkuriya
natwe hano ku ijwi ry'amerika nta kindi twifuriza umuryango we usibye kubafata mu mugongo tubabwira ngo bihangane muri ibi bihe bikomeye barimo reka tubareke mwumve gatoya indirimbo ya papa wemba hanyuma tugaruke mu kiganiro n'umuhanzi w'umunyarwandakazi butera knowless iyo ni indirimbo yorere y'umuhanzi papa wemba tubibutse ko papa wemba yari yitabye imana ku rubyiniro mu gitaramo iya bija aho ni mu gihugu cya cote d'ivoire reka dukomeze ikiganiro murisanga n'umutumirwa wacu w'uyu munsi ari we butera knowless butera knowless mu magambo make tubwire muri iki gihe uhagaze ute muri muzika
muri iki gihe navuga yuko mpagaze neza ndimo gutegura albumu yanjye ya kane nzashyira hanze mu kwezi kwa karindwi ku itariki icyenda hano i kigali hanyuma ibindi bikorwa biragenda haba ibitaramo bitandukanye haba ibindi byinshi bijyanye nyine n'akazi nkora byose kuri njye mbona bihagaze neza muri iki cyumweru gishize nako ndibaza ko ari muri iki cyumweru tutarasoza washyize ahagaragara amashusho y'indirimbo yawe wise ko nashize nk'uko nari nabivuze kare amakuru nasomye ni uko muri muri ayo mashusho ugaragara nk'umukobwa wo mu cyaro ubutumwa wifuza gutanga muri iyi ndirimbo ni ubuhe noresi
ubutumwa buri mu ndirimbo ni uko ni indirimbo igana mu by'ukuri y'urukundo ariko nanone yerekeza ku muco wacu nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyafurika ubutumwa burimo rero nomari biragoye yuko umukobwa afata iya mbere akagenda akabwirira ijambo ry'urukundo ku muhungu ari we umwibwiriye cyangwa se akamusaba urukundo nabwiraga rero cyangwa se navugaga yuko uyu mukobwa wari warakunze umuhungu ariko ananirwa kubimubwira kubera yuko wa muco utemera yuko umukobwa afata iya mbere ahubwo musaba kugira ngo wenda azumve ubwo butumwa narangiza atera intambwe imwe niyo yakora jesite nto inyereka ko nawe bimeze uko hanyuma izindi nzazitere ni nk'iyo nuko nguko indirimbo imeze akenshi mwebwe abahanzi ubutumwa muba mutanga ni ubutumwa muba mubona muri sosiyete cyangwa se mu miryango mubamo ese kuba uvuga ngo umukobwa ntago akwiye gufata iya mbere gusaba urukundo umuhungu ibyo bintu byaba byaratangiye kubaho mu rwanda
bibaho bibaho kuva na kera kugira ngo njye kwandika indirimbo ni uko nari naraganiriye n'abantu benshi batandukanye by'umwihariko b'abakobwa bambwira yuko nyine bigoye yuko bafata iya mbere ngo babwire abantu runaka ko babakunda ariko nanone wareba no ku ruhande rw'abahungu nabo ugasanga niko bimeze bavuga yuko umukobwa aje akababwira ko abakunda bamufata nk'umuntu utari seriye bituma rero nyine mbikoramo indirimbo ariko nyine n'ubu ngubu niko bimeze biragoye ko umukobwa yafata iya mbere akabwira umuhungu ibyo bintu cyangwa se umuhungu ngo abyemere birahari hanyuma se wowe ubona bikwiye guhinduka
sinzi niba navuga yuko umuco wahinduka cyane yuko wenda nyine viziyo turimo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga uko abyumva no kuvuga uko ibintu abibona gusa kuri ngewe ntabwo ntabwo iyo ntambwe nayitera ntabwo natera intambwe ngo mbe uwa mbere wo kubwira umuntu kuri ibyo bintu bijyanye n'urukundo ariko abishoboye nubwo dusanzwe twifata nk'abanyarwandakazi ko bidakunda yabikora
ubu ni butera noresi atubwira ubutumwa bukubiye mu ndirimbo aherutse gushyira ahagaragara ni indirimbo ko nashize reka tubareke mwuyumve gatoya hanyuma dukomeze ikiganiro
wabo waretse nkagutuma ukamubwira ko mukunda ko nashize ntabura aho mbihera muyaga uhugi wabo waretse nkagutuma ukamubwira ko mukunda ko nashize ntabura aho
iyo ni indirimbo ko nashize y'umuhanzi butera noresi akaba ariwe mutumirwa wacu uyu munsi butera noresi uvuze ko urimo gutegura alubume yawe ya kane ese iyi alubume izaba igizwe n'indirimbo zingahe
alubume yanjye ya kane izaba igizwe n'indirimbo icumi hanyuma ikaba yitwa kwini cyangwa se abamikazi
izi ndirimbo zose umaze kuzishyira hamwe se
oya indirimbo zose ntabwo ntabwo zirasohoka hanze ariko ubu zamaze gukorwa ziri muri studio zirategereje nyine ngo zisohoke harimo mirongo itandatu ku ijana ni indirimbo ziri mu giswahire mu rwego rwo kwagura isoko hanyuma mirongo ine ku ijana ni ni indirimbo ziri mu kinyarwanda uvuze ngo mirongo itandatu hafi ku ijana n'indirimbo ziri mu giswahili urimo uragerageza kwagura umuziki wawe ah, ndetse nanabwira abumva radiyo ijwi ry'amerika ko wari watoranyijwe mu bahanzi bahatanira umwanya w'umuhanzikazi witwaye neza mu karere ka afurika y'uburasirazuba mu marushanwa yitwa kora awards ayo marushanwa yagombaga kuba tariki ngira ngo ya miro- makumyabiri n'icyenda cyangwa se makumyabiri na rimwe z'ukwezi kwa gatatu hanyuma biza gusubikwa aho ngaho ni i winduku mu gihugu cya namibiya mwaba mwarabwiwe impamvu ayo marushanwa atabaye
yego ba- baraduhamagaye batubwira yuko kubera impamvu z'ibikoresho byagombaga kuva South Africa bijya Namibia byatinze kuhagera ndetse bimwe na bimwe bi- bikagira ibibazo mu nzira begeje amatariki nyuma ndetse n'iminsi nyuma yo kuza for- y'igitaramo nyamukuru hanyuma bituma rero nyine na- umunsi wari uteganyijwe mu kwezi kwa gatatu utakiba batubwira ko turindira tuga- bakazatubwira gusa kugeza na n'ubu turacyategereje ntabwo baratubwira itariki nyayo babyimuriyeho ariko rero se nkawe ibyo ari byo byose nubwo bitaraba eh, hari ishema gutoranywa kugira ngo uzahatanire eh, iki gihembo cya kora awazi byaguteye nk'umuhanzi
yego hari ishema byaje kubera nicyo gihembo kinini muri afurika tugira kinini cyane nicyo gisumba ibindi rero kuba nk'umunyarwandakazi by'umwihariko nkanjye naragaragayemo nkagaragara ndi guhangana n'abantu nakuze nyine nsanga ubu tukaba turi mu mu cyiciro kimwe ni byonyine kuba kuba narabaye nominated ni ni ishema ni ikintu cyiza cyane cyane kuri njyewe hanyuma noneho no kuba nzatsinda kuko ndabyizeye Hmm.
nabyo ni ikindi ya Twawi- ni twa- ikintu cyiza kuba nara- narabaye nominated twanakwibutsa abumva radiyo ijwi rya amerika ko u- wari umunyarwanda umwe rukumbi watoranyijwe
yego yego iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika hirya no hino ku isi reka duhere kuri donasiye mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
nari mfite ibibazo bibiri nendaga kumubaza Mm,
ikibazo cya mbere ah, ni ikijyanye n'imyitwarire y'abahanzi nyarwanda cyane cyane U- cyangwa aha.
abahanzikazi nyarwanda aho usanga mu makipe yabo bakora ibintu bimwe na bimwe bitandukanye n'umuco mm, usanga baragaragara bambaye utuntu tu- wenda tugufi cyangwa se ah, rimwe na rimwe usanga ndetse biri konte y'umuco mm.
amubaza a- abibona gute ko nk'abahanzi ni umwe mu bahanzi bamaze gutera imbere cyane ku buryo abaza nyuma bagomba kubigiraho nkamubaza rero ikintu nk'icyo akibona gute agitekerezaho iki Icyo ni ese ikibazo cya donasiye mbere.
donasiye wowe hari icyo Hanyuma- bigutwara
Eh, wowe hari icyo bigutwaye
eh, biracyintwaye kuko iyo urimo ureba indirimbo zabo ah, ugasanga hari aho babikoze nk'ibyo ngibyo uba wumva ufite n'isoni rimwe na rimwe zo ku- zo kubireba Mm. ikibazo cya kabiri ikindi ikibazo ikibazo cya kabiri Mm, hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo twabyirukanye nk'impanga mm, muri iyo ndirimbo akomeza avuga ngo eh, ngo twabyirukanye nk'impanga ngo twaruhanye uwa kavuna hanyuma nkibaza eh, kuruha uwa kavuna nibwira ko niba ntibeshye bivuga kuruhira ubusa mm.
nkabaza uwo mugani awuhuza gute na mesaje nyirizina iri mu ndirimbo
Urako- Ibyo bibazo bibiri urakoze cyane donasiye reka dufate na william hanyuma ah, umuhanzi butera knowless abasubirize rimwe william mwiriwe
yego mwiriwe neza uri hehe
ndi hano igisenyi mu karere ka rubavu rubavu ni amahoro
Eh, ni amahoro ni amahoro ngaho ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe
Eh, mbere na mbere manje gusohoza uwo mukobwa butera noresi barakumva
mubwira ko indirimbo ze ari indirimbo nziza cyane dukunda Mm, aba namubaza ikibazo kigira kiti yambwiye ese ko mbona iyi ndirimbo ye ko nashize irimo ibintu bijyanye n'urukundo ariko ukaba usanga hari aho urwo rukundo rubangamirwa n'umuco abona uyu muco ubangamira urukundo ku buryo umuntu akunda akabura uko abibwira mugenzi we yakunze muri iki gihe tugezemo ukwiye gukomeza cyangwa hari icyahinduka umuntu akaba yasohora urukundo akarubwira uwo arukunda ese ku ruhande rwe indirimbo mbere yo kuyisohora iki kibazo yaba yarigeze guhura nacyo wenda nawe uyu muco ugatuma atabasha kubwira uwo akunda ko amukunda kubera umuco urakoze urabona bidakwiye kuko iki kugira ngo uyu muco we kubuza abantu kubwira abandi ko babakunda akabazo kanjye karako mwigize neza leta irwema urakoze cyane william irubavu mu burengerazuba bw'igihugu Ah, turi kumwe kandi na bizimana mwiriwe neza
rero ikibazo cyawe uri hehe bizimana
muri kigali Ne, ikibazo cyawe hari ikibazo ufitiye umuhanzi ah, butera knowless
bo ufite ikibazo nashaka kumuha Mm, nshaka kumubwira ko akomeza akazi ko indirimbo ze tuzikunda cyane mm.
rero nashaka kumwifuriza amahirwe tu urakoze cyane bizimana butera knowless eh, ibibazo bit- bitoroshye cyane wabajijwe na donatien na william wa- wagerageza kubisubiza tugakomeza
yego Eh, mpereye ku- ku- ku kibazo cya mbere nabajijwe kijyanye n'ibintu by'imyambarire kuri njyewe nsanga ku- ku bintu by'imyambarire nta muntu nta muntu ushobora kuburayininga ngo yambaye gutya cyangwa se arasa gutya gusa wenda nk'umuco bivuze hari ibintu biba birenze hari ibintu biba biri hari ugutandukira Mm.
iyo umuntu yatandukiriye koko urabibona ko yatandukiriye ukabona yuko uriya ntabwo ari umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi wakabaye yambaye kuriya ariko nanone hari hari uburyo ki bubamo nanone gutandukira muri wa muco gutandukira kwa kabiri ko usanga umuntu ashaka yuko wenda ku- ku- kuba kwambara ukikwiza ntabwo ari ukwambara umukenyero cyangwa kwambara ijipo ndende hari imyenda myiza iterekanye ubwambure iterekanye ikintu icyo ari cyo cyose cyacumuza umuntu yambarwa kandi igezweho mu mavidewo kandi bikagaragara neza kuri njyewe rero em, ubwo busa ntabwo nambara nkurikije kuko kuko iyo ngiye gukora videwo iyo ngiye kwambara ibintu runaka mba nabitekerejeho kandi mba mba ntekereza no kuri ba bandi bandeberaho b'abana batoya babyuka bakavuga ngo bashaka kuzaba ba knowless iki abo mbatekerezaho bityo nkagerageza ikintu kibalensinga kibalensinga kuri ba bana ndetse kikabalensinga no n'aho nshaka ko ibintu byanjye bigera kuko turagenda tugana kure turashaka ko ibikorwa byacu biba mpuzamahanga hari uburyo rero tugomba ku u- gufatanya ya mico ibiri tutagize Mm.
umuco n'imwe tubangamira bikaba byagenda neza kuri njyewe rero navuga yuko eh, nagaya abashobora wenda kwambara ubwo busa nakwita ubusa cyangwa se bya bindi koko ubona nawe muri bibuza aho isi igeze ukavuga uti ahangaha yarengereye aho ngaho nanjye namugaya ariko nanone hari ibyo mbona kuri njye biba bigomba kubaho bitewe n'indirimbo uko imeze bitewe na script uko imeze bitewe n'aho igomba kugera bitewe n'aho isi igeze Yeah. Um, ku kijyanye n'iriya ndirimbo ya ya- ya- umugani yavuzemo ya indirimbo yitwa mwungeri Eh, ku- hanyuma ku umugani ruhu yavu- akavuna yego Mm.
Mm, hanyuma umugani ni ukuruhura kavuna mu by'ukuri inkuru iri muri iriya ndirimbo ni inkuru ivuga umugore wavunitse avunikanye n'umugabo we bagahera kuri zeru baka- bakizirika umukanda bakagira gute kugira ngo bagere kuri byiza ariko n'ubundi bya bindi byiza bagezeho byapfuye ubusa kubera yuko byarangiye umugore asigaye akubitwa byarangiye yarirukanwe mu rugo byarangiye yarasimbujwe utwana dutoya tw'imyaka mikeya ku mugabo we baruhanye niyo mpamvu rero nakoresheje uriya mugani kubera yuko nyuma y'ibyo bakoze byose nyuma ya ya za mvune zabayeho kugira ngo bubake ubuzima bagire umuryango ku mugore byabaye iby'ubusa Mm.
yabishe umuruho munini nk'uwakavuna ariko n'ubundi ubu muruho we gusa kuko byarangiye ateshejwe umuryango we aho ngaho niyo mpamvu navuga ko uriya mugani wagombaga kujyamo Mm.
Yeah.
urakoze Um, yego, murakoze.
Ndi- ndiba- ndibaza ko ari ibyo ngibyo muri rusange bakubajije
Mm. Eh, hari hari undi wari umbajije ku ki- ku kijyanye na forushive yego niba wenda umuco utabang- utabangamira iby'ubu utabangamira nyine ubwisanzure cyangwa se niba byarambayeho nanjye biriya ndirimbo niba byarambayeho nagira ngo mbanze mubwire yuko bitambayeho ntabwo nigeze ngira ngo ntabwo nashatse gutera intambwe ngo byange ntabwo nabigerageje Mm.
kuko nk'uko nari nabivuze mbere ku giti cyanjye njye ntabwo nayitera narindira basi igaterwa ibindi bikazaba nyuma hanyuma em, kuba bishobora kuba uwo muco wo kwifata kw'abakobwa no kwikumira ushobora kubangamira iterambere kuri njye ahubwo mbona yuko ari byiza kubera yuko ha- hari hari hari ibintu byinshi bibi biturinda iyo ugezemo twa dusoni twa kinyarwandakazi iyo ugezemo kwa kwifata mu kintu runaka ubona mu by'ukuri kitaguhesheje agaciro hari ibintu byinshi biba bikuriye rero mbona yuko nta kibazo kirimo ahubwo umuco rimwe na rimwe uraturinda mu bibi twakabaye tujyamo cyangwa se twakwirohyemo tubona yuko ari ibigezweho ariko nyine ukaturinda kuko ari ari byo twatojwe ari byo twabyirukiyemo urakoze cyane butera knowless iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi dufite boniface boniface mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ubu ndi ku kimironko kimironko ni amahoro
kimironko mu mujyi wa- mu mujyi- mu mujyi wa kigali Eh, turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo ku muhanzi butera knowless turi kumwe muri studio
kera noresi mbona n'umuhanzi ukunzwe Mm,
gukundwa ko yabonye ko baba muri burarirwa babonye ko bamusize iriya nzoga ya noresi mbona bari abantu bose barayikunda mbona ubwo ubwo ubwo knowless araza kumbwira impamvu iriya nzu- cyangwa se kugusa ibyo bigeze ngo kurusha abandi bahanzi bose Ah.
gutera noresi rero nkabona ni umuhanzi ugezweho nk'uko abandi bose bagezweho Mm.
imyambarire ye njye mbona ntacyo itwaye ikurikije uko iterambere cyangwa se uko ibihe bigenda bihindagurika Mm.
njye ni uko mbona gutera noresi mbona nta kibazo rwose nta kibazo wifuza kumubaza
nta kibazo ni uku- turimo nifuza kumubaza ni kirenze.
ukumutera intege gusa
ni ukuba umuntu yamwongerera imbaraga na morale Mm.
mu bikorwa bya- bikorera bya buri munsi urakoze cyane boniface kimironko i kigali mu rwanda kuri telefoni kandi turi kumwe na jean claude jean claude mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Ah, i kigali mu rwanda ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri knowless butera turi kumwe muri studio
Mm, icya mbere naguma- namutera intege nabwira ati nakomereze aho Mm.
ama nagira ndamubaze ati kubona iya nzoga ya primus bayita noresi nta- baba babiguhembera nk'uko buri kwe bakorera publicite cyangwa uyifata gute kubona iriya nzoga mwitiranwa ama ikindi nagira ndamubaze ati waba ufite inshuti urifuza kurusinga ryari urakoze ama
ari nkajyana abaza kandi kabazo nti yitegura gute kwagura umuziki wiwe nko mu rwanda ubu niwe wanyu n'umutare wa mbere kuva hatwariye gumaguma kugira yagure umuziki haba muri afurika haba muri east africa haba ku isi yose ateganya iki kugira umuziki wiwe waguke uve mu karere ujye n'ahandi ha- n'ahandi murakoze urakoze cyane jean claude bukera knowless eh, iki kibazo cy'inzoga ngo yitwa knowless rero ntago ndi mu- ndi mu rwanda ariko nanjye njya nyumva Ah, boniface yabigarutseho avuga ngo umaze kumenyekana cyane ku buryo bakwitiriye n'inzoga jean claude nawe ngo iyi nzoga baba bak- baba bakwishyura ko ari icupa bita knowless banza umbwire uko byatangiye
ukuntu byatangiye ntago ntago ntago nabihamya neza gusa ahantu wenda ngira ngo byavuye sa- primus yasanga litiro mirongo itanu ijya ijya kulonshingwa twari mu irushanwa rya Guma Guma ku nshuro ya ya gatatu Mm.
hanyuma rero umukobwa wayikuyemo umukobwa waje ufashe icupa icyo gihe ba- ba- ba- ba- ava mu modoka nziza cyane bayikoreye porotokole n'ibiki bintu byose abantu bagize ngo ni ngewe kuko ibyo ari byo byose banza twarasaga So, nyuma yaho rero ba- ba- bayikundiye bakajya bavuga karasa neza kam- iri mu icupa ryiza numva ngo bayihimbye
ngo bayise knowless numva ngo ya numva ngo ba- bayise none bikomeza gutyo nkagira ngo ni burage ibintu biza biza kuba binini cyane aho ntashobora kubigarura hanyuma ndatuza ku- kandi ntago nta- ntago ari buralirwa ya- ya- ya- ya- ya- yabyise ni abaturage muri rusange hanyuma ariko wenda byaje kuba akarusho maze no gutsinda biriya rushanwa mbaye umwambasaderi wa- wabo Ah, noneho bya- byahise biba konfamu kuko baravuze yatsinze gutya na- noneho bahise babona rezo nyayo yo- yo kuvu- yo kuba ba- ibyo- ako kabyiniro nyine kahoraho Mm.
ya ariko nta ruhare nabigizemo cyangwa bralirwa yarigizemo Eh, urakoze nawe nawe ukomereza usubiza n'ibindi bibazo bakubajije Ah, i- ikindi kibazo ndumva ari ah, ni icy'ukuba niba mfite umukunzi niba Mm.
mfite i- i- inshuti nta nshuti mfite kugeza ubu ngubu ndi singwa ariko I'm not searching hanyuma em, ikindi bari bambajije eh, ikindi yarambajije ni U- ikijyanye uburyo no kuba wakwagura nakwagura indirimbo zawe yego.
zikarenga akarere
Eh, mm. I- ku kijyanye no kwagura indirimbo zanjye umuziki wanjye ukarenga akarere niyo mpamvu natangiye mbabwira yuko kuri alubumu yanjye ku y'inshuro hariho sisiti pasenti ari ari mirongo itandatu ku ijana ari indirimbo ziri mu giswahili hanyuma mirongo ine ku ijana zikaba mu kinyarwanda Mm.
ibyo byose rero nabikoze kugira ngo nagure isoko kuko nari maze kubona abantu benshi benshi benshi cyane muri tanzania muri congo kenya bambwira dukunda indirimbo zawe ariko ntabwo tubasha kumva ikintu zivuze Mm.
mpitamo rero kuba noneho nakwisanisha nabo nkagerageza kuririmba mu giswahili kugira ngo noneho za ndirimbo bakundaga batumva icyo zivuze bazikunde noneho banazumva neza birimo rero kandi nzi ko biri biri kugenda neza umusaruro ni mwiza muri eh, nk'uko ubivuze uragerageza kwagura indirimbo zawe uririmba mu ndimi abantu benshi bumva cyane cyane nk'igiswahili ndetse hari n'indirimbo peke yangu waririmbye akaba ari nayo bahereyeho bagutora kuba umwe mu bahatanira ririya rushanwa rya kora awards yego reka rero abakunzi bacu tubareke mu masegonda make bumve indirimbo peke yangu hanyuma dukomeze ikiganiro indirimbo peke yangu
Maneno nayosema ni mazuri tena matamu sikioni, ila tatizo ni moja tu uniambii peke yangu, je, ni mimi peke yangu? Niko peke yangu na kuwa pia hutajuta kama unanipenda peke yangu, je, ni mimi peke yangu? Niko peke yangu na kuwa pia hutajuta kama unanipenda peke yangu, moyo wangu wote ni wako ila sijui kama wako ni wangu. Sina shaka kwamba unanipenda, japo najiuliza kama unanipenda peke yangu baby, baby kwani unayonifanyia kumbe unawafanyia na wengine kwa nini baby ukinipenda ah, ah, peke peke yangu indirimbo y'umuhanzi butera knowless akaba ari nawe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema reka dukomeze ikiganiro dufata bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo babaza umuhanzi butera knowless kamanzi kuri telefoni mwiriwe neza Ah, ushobora kugerageza ukazamura ijwi ryawe mwiriwe nyiriwe nyiriwe uri hehe kamanzi
ndi mu rwanda i kigali ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye niyo mbaga nawe rishimye Mm,
ko tuzi ko ari mu divantisite mm,
hari umwanya agira ku isabato akajya kwamamaza ibya primus guma guma uriho kwibaza iyo iyo imyizero ye no kujya kwamamaza guma guma ajya yifuza gute afata umwanya wo kujya gushinga
U- ura- urakoze cyane kamanzi hari iki- hari ikindi kimwe Eh, ngaho mu magambo make indirimbo ye za mpari yajya kuyiha- kuyiha- kuyiha- kuyihanga yaragendeye ku kiko nyikunda cyane nzaba mpari iyi nzaba mpari ajya kuyihimba yagendeye ku kiko urakoze cyane kamanzi turi kumwe kandi na samuel samuel mwiriwe
Mwiriwe.
uri he samuel
Ah, ndi bujumbura mu burundi ni amahoro i bujumbura
mahoro turashima imana Eh, hari icyo wifuza kubaza butera knowless ego ubwa mbere manje kura- kubaramutsa ndamuramutsa na wene Hmm.
Eh, hama je ari utubazo nagira ndamubaze ndazabwira n'icyo ni- no- ico numvuga ko ari intererano nshaka kumu- ku cifuzo nshaka ko yokora ame- agikoze ibyo bari byiza mu magambo make
Eh, mbereye ku kabazo ka mbere mbega nk'umu arimo araraba ikinyarwanda n'ikirundi mu- mu- muri maka umenga bigomba gusa kuko ibyo arimo aravuga nibaza ko abarundi benshi tubyumva Ah, none afise nka poroji yihe nk'umuntu w'umwigeme arimo araraba umuziki wo muri afurika kuko tumwe turabura tumwe turabona ko abakobwa bamwe bamwe mu bihugu byo byo muri afurika y'uburengero nko muri za nigeria n'ahandi ariho bateye imbere nawe afite umuporoji yihe yo kugira ngo ateze umuziki wiwe imbere ku buryo mu myaka iza cyangwa vuba cyane ashobora nko kujya guhiganwa na ba ah, yemi arade na ba mbere n'abajya bahanzikazi b'abanyamerika ba rihana na ba biyonsi n'abandi afite intege yihe na cyane cyane afatiye ku rurimi kuko urwo rurimi ururimi rwacu ari ururimi ruvugwa ruvugwa ahantu henshi atari ngaha mu burundi no mu rwanda gusa Ah, ni ikihe kintu afite ah, yibaza ko cyoshobora kuzomushikana kuri iyo ntego nawe akaba umutarikazi mpuzamakungu samuel nkubaze samuel nkubaze ikibazo
Eh,
I- i- ziriya ndirimbo z'abahanzi bo muri nigeria ntimuzikunze cyane aho ngaho mu burundi
zirakunzwe cyane ni nacyo gituma na- nayo nabaje namaze icyo kibazo turazikunze Ari- cyane ariko ntabwo baririmba mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda baririmba mu ndimi zabo ariko ugasanga abantu murazikunze Ah, iki- igituma tuzikunda nawe tuba bamwe bamwe batabyumva ni uko umudiho ugasanga Mm.
umudiho ni intambo kuko Okay.
umudiho ni intambo urabona ko ari ikintu uh, ke- ba- ba- ba- ba- barushije ibindi bihugu na cyane cyane nko muri nigeria ho nibyo mwese mwibonera Icyaka- ikibazo cya nyuma hanyuma dukomeze Ah, okay. ikibazo cya nyuma nagira ndamubaze eh, ikintu kuva atanguye ku- kuva atanguye kwinjira muri uwo mwuga ko jenda witwa umwuga nibaze ko ari wo umutunze ikintu avuga ati je umwuga wanjye wo kuririmba umaze kumushikana ko ni ikihe ubu yovuga ati mu buzima yamaze gushika ku iki kubera uno mwuga wanjye hanyuma ine hama intererano intererano nayo nashaka kumusaba nimba ari bishoboka ko yokwa ko yokwagurana cyane cyane naho ibintu bitifashe neza no nka mu Burundi uko arahafise abafanzi benshi baramukurikirana baragira iki ko yoza aragira ibiteramo mu biteramo aza arakora yoza ara- arahera aha mu- mu babanya mu Burundi muri Kongo no muri Tanzania kugira ngo ah, abashe bamwe na- bamukunde bamuzi bitabira ibiteramo byiwe nibaza ko bizoba byiza cyane natwebwe mu Burundi hamwe yoza nibaza ko yo bo yo bo twamwitabira turi benshi cyane urakoze cyane samuel butera knowless eh, hera ku kibazo cya kamanzi eh, yagarutse ahanini ku myemerere yawe n'uburyo uhuza ukwemera kwawe na- na- nu- na- nu- n'umwuga wawe w'umuziki hanyuma ngo unamusobanurire mu ndirimbo yawe nzaba mpari ubutumwa wifuzaga gutambutsa ni ubutumwa ki hanyuma none usubize na samuel ibyo yakubaje ndibaza ko wabyibukaga
Mm. Eh, nk- nk- ku kibazo cya mbere nabajijwe kijyanye n'imyemerere yanjye na- n'umwuga wanjye Ha- nagira ngo mbanze mubwire yuko guma guma ntago yama- ntago- ntago yamamazwa ni irushanwa hanyuma iryo rushanwa rero riri mu kazi ngomba gukora ko- riri mu kazi nagombaga gukora icyo gihe kuko ubu ngubu ntago ntago nyirimo nta nubwo nzayisubiramo kuko iyo maze gutsinda ntago wongera gusubiramo icyo gihe rero nagombaga gukora akazi nshinzwe kandi nkagakora neza ntagize icyo mbangamiye na gitoya iyo bigeze ku isabato ndetse n'isabato itangiye isabato ndayubahiriza neza hanyuma no gusenga mfite uko nganira n'imana kandi tugahura neza ku buryo nibaza yuko konverisasiyo ngirana n'imana ari nini cyane kurusha kurusha kurusha isabato wenda kurusha ibigaragara inyuma rero imyemerere yanjye kuri njyewe ihamanya n'umutima wanjye yuko umurimo nerekejeho amaboko nywukorana ingufu zose hanyuma kandi nkawukesha imana kuko niba yaramfunguriye izo nzira ntabwo nica isabato nta nubwo nica imyemerere y'abadivantisite ariko ngerageza gukora akazi nshinzwe neza uko ngomba kugakora ndetse n'imyemerere yanjye nkagerageza kuyikurikiza uko nyine igenewe gukurikizwa ntaho rero mbangamira buri kimwe n'ikindi nta nubwo nta nubwo mu mutima wanjye bujijwe kuba najya muri guma guma kuko ndi umwadivantisite kuko biri mu kazi nkora ikindi kijyanye no ku ndirimbo nzaba mpari nzaba mpari n'indirimbo irimo amagambo navuga y'ihumure cyangwa se y'isezerano mu buzima abantu bahura n'ibibazo inshuti ziraza zikagenda ariko hari igihe ugira inshuti ikuba hafi mu byago ndetse no mu byiza wa wundi witabaza uri mu gisebo runaka akahaboneka rero nagiye ndeba abantu bose ko abo bantu nubwo ari bakeya ariko babaho mbona yuko uwo muntu akubereye akubeye akubaye iruhande mu gihe umukeneye mu gihe cy'ibibazo runaka nawe nta kindi wamwitunga nta mafaranga wabona wamuha nta butunzi bumeze gute wabona wamuha usibye nyine kuzamukorera nk'ibyo yagukoreye muri icyo gihe wari umukeneye niyo mpamvu nabaye insipayadi no gukora indirimbo ijyanye n'ibyo bintu kuko nabonaga yuko nyine ari ibintu bikunze kubaho ari abantu bagakwiye nyine ku gushyirwa mu mutima cyane kuko ari gakeya baboneka ese hari umuntu hari umuntu bwite waririmbaga cyangwa se ni ubutumwa rusange ni ubutumwa nta muntu bwite naririmbaga genda mbaye insipayadi bitewe n'ibyo mbona bitewe n'abantu tuganira bakampa amakuru yabo bakampa isitari yabo bigatuma nkuramo utugambo tumwe na tumwe twamfasha guhimba indirimbo mu magambo make noneho usubize ibya samuel ariko nibaza ko samuel ahanini yibanze ku bijyanye no kwagura umuziki avuga ngo urakora iki kugira ngo wagure umuziki wawe urenge imbibi z'akarere ushobore guhangana n'abahanzi bakomeye cyane uturuka muri za nigeria ndetse no ku mugabane wa amerika ndibaza ko ari poroje ufite wagira icyo umusubiza amagambo make
icyo namusubiza ni uko ntago ntabwo ari ikibazo cy'uko umuziki wacu utaryoshye ntabwo ari ikibazo cy'uko umuziki wacu utarimo izo ngoma zikubita nk'uko yabivuze ni ikibazo cy'igihe ntabwo twagereranya umuziki w'abanyarwanda cyangwa abarundi n'umuziki wo muri nigeria intangiriro ntabwo zari ziri zimwe amateka si amwe rero urumva yuko n'ibyo twagombaga kugeraho n'icyo gihe tumaze n'igihe bamaze ntabwo bigomba kuba kimwe ariko rero uko igihe gishira n'ikindi kikagenda niko ibintu bigenda bisobanuka rero mu gihe gitoya azabona yuko bitari ikibazo cy'imitiho ahubwo byari ikibazo cy'igihe kuko kubyagura kwagura umuziki byo tubirimo birimo cyane cyane kandi niko bizagera kure hanyuma wenda ngarutse ku cyo yavuze cyo kuza i burundi burundi nibwira ko mperuka yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane cyari igitaramo kinini cyane nakozeyo tuwa ahantu henshi hatandukanye ni kimwe mu bitaramo byitabiriwe kuva nakora umuziki byabayeho rero i burundi narahageze n'ubundi ndapanga kuzasubirayo ndetse n'ahandi hari amakonseri mfite muri congo n'ahandi hatandukanye ibyo byose ni ibigenda byerekana yuko nyine koko yantambwe iri guterwa
urakoze cyane butera noresi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni turi kumwe kandi na niyo kwizera mwiriwe niyo kwizera uranyumva
ndabumva kubera ijana ku ijana uri hehe niyo kwizera
ntujye ngaha mu gisagara cya bujumbura ngaha mu burundi ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo cya mbere genda mubwire kweri uwo muririmbyi turamwemera rwose kandi umuziki we kweri urakunzwe rwose ngaha mu burundi ntibibatse ko atari mu burundi gusa ari mu bihugu byinshi byo muri afurika baramwemera rwose rwaba rero jyewe agenda mwibarize akabazo gatoya ndagenda ako kabazo usa kandi naguma ndamubaze kubera iki abahanzi benshi imiziki bakunda gusohora bisunga urukundo
Mm.
Ai, ako niko kabazo nagomba asigurire mu majambo make kubera abaririmbyi benshi imiziki je nama numva basohora bisunga urukundo rwose nagomba abisigurira igituma bisunga urukundo guma kuri telefoni mu kanya nako kuri radiyo yawe mu kanya butera knowless araza gusubiza icyo kibazo cyawe reka dufate na desire desire mwiriwe neza
iriwe neza uriye desire
Ndi- ndi bujumbura ikibazo cyawe
Wa, ubwa mbere nashaka musuhurije uwo mutumire arakumva
rero nta kibazo ahanini mfite kikanashaka ndamugeze kuko umuziki wiwe ngaha mu burundi turawukunda rwose
Uraku- Nibaze ko no ngaho- nibaze ko no ngaho mu rwanda ariko bimeze kandi nkaba nifuza yuko yogaruka ku- kugira iki giteramo ngaha mu gihugu iwacu mu burundi urakoze cyane desire turi kumwe kandi na elize elize mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe elize
we ndi mu ntara ya muyinga mu ndamukizi uwo mutumire noresi arakumva
ego ikibazo nahishaho kubaza nasanga mubaze ati none nkatwe turi urubyiruko rw'ubu rushyashya wowe aramaze gutera intambwe mu muziki none twe nkatwe tukiri batoya nk'ukuntu natwe yo- yo- tu- yo- nk'intuza yoduha nka- nk'akantu k'akarusho yotugira kugira natwe turabe nk'ingene twotanguza umuziki kugira natwe ture- dutere imbere nk'ibintu wewe yoba yarakoresheje kugira nawe atere imbere ni nk'ibi bintu bya natwe tuze turabe ko twokwiteza imbere nko mu kazi ki natwe two- twovaci dusohore nk'akaririmbo wowe se nawe uri umuririmbyi
oya gusa si umuririmbyi gusa mugabo tuba dufite uturirimbo tu- twatanguye kuza turasohora gusa turirimba mugabo tu- nu- gusa ntituraba abaririmbyi bo nyene bakwiye gusa turacyabo ku ntango nyene ku turirimbo nyene twama twigiye turaba abantu nyene bakiri batoya urakoze cyane elize eh, mu ntara ya muyinga aho ngaho ni mu gihugu cy'u burundi Ah, butera knowless eh, ndibaza ko ibibazo ari nka bibiri ushobora kugerageza amasegonda makeya ukabisubiza hanyuma tugakomeza nanjye ndaza kubaza utundi tubazo duke
yego mpereye ku ku ku ki- ku giherutse yabazaga icyo urubyiruko rwakora cyangwa se inama nabagira burya i- icya- ikintu ikintu mbona gikunze kugorana mu mitangirire ni uko akenshi usanga umuntu atangira ashaka kugera kuri iriya levo ya yindi yo hejuru nyamara atabanje gutera za ntambwe zisabwa kugira ngo agere kuri rwa rugero rwo hejuru rero mu gutangira by'umwihariko mu muziki ikintu cya mbere kigora cyane ni ni ikintu cyitwa kwihangana iyo wihanganye ugategereza wihanganye kandi udategereje ahubwo ukora ibintu byose biragenda rero ikintu nababwira ni ukurekura impano zabo nyine kandi bakaboneka kugira ngo zizabashe kumenywa n'isi ndetse na- n'aho bashaka ko zimenyekana ariko nanone igihe babonye bita- zitamenyekanye ejo cyangwa ejo bundi bakagira kwihangana ntibumve yuko ari aho bigarukiye ntibumve yuko byanze ahubwo bagahora bategereje kandi bakora Um, ikindi kibazo bambajije ntabwo nibuka neza
Ah, niyo kwizera ndibaza ko nawe yagarutse ku kibazo kijyanye no kwagura umuziki hanyuma Ah.
anavuga ngo kuki mwibanda kuririmba urukundo eya mm. Eh, ku- ku- ku- urukundo urukundo ni ikintu umuntu adashobora gusobanura urukundo ruhari ku isi yose nta ntambara zaba nta nta shyari ryaba nta makimbirane yaba urukundo ni ryo pfundo ry'ubuzima rero urukundo nicyo kintu ki- kiza vuba kuko aricyo kintu dukeneye aricyo kintu ki- ki- ki- gihangayikishije abantu benshi kubonwa rero urwo rukundo ruririmbwa mu mu- mu buryo butandukanye hari abaririmba urukundo rwa rw'ama- rw'amakupure hari abaririmba urukundo rw'isi nyine urukundo iyo mvuze urukundo rw'isi ni urukundo rw'abantu muri rusange ariko byose ni urukundo rero kuri njyewe nibaza ko kuririmba urukundo nta kibazo kuko n'imana ni urukundo kandi niyo ya- ya- yatubwiye ngo mukunde bagenzi banyu mukundane nk'uko nanjye nabakunze rero biroroshye gu- kuba inspired n'icyo Mm.
kintu urwo rukundo urwo rukundo ni narwo uririmba mu ndirimbo teyamo ni indirimbo waririmbanye n'umucuranzi roberto Ah, reka tubareke amasegonda makeya muyumve hanyuma mutubwire uko byakugendekeye cyangwa se ku- gucurangana gukorana indirimbo n'uriya muhanzi icyo byakunguye ni mu kanya reka tubareke mwumve indirimbo teyamo ma-
ariko aho bigeze nshaka kuvuga biteye mo will you believe me now
sundaleme kutambalali ilina chigondi mamya ilavu yako mami and i keep on telling i keep on telling you oh you that i'm in love boy yeah, i'm in love with you oh you yeah just tell me if you hear my prayers if you really don't care i'ma tell you this one more time that i love you Baby, that love i love you
Will you believe me now?
indirimbo teyamo y'abahanzi butera knowless na roberto Ah, butera knowless umuntu yakwibaza iyi ndirimbo yahuje inzoga ebyiri knowless na na marula halo
Halo? Ah, bon, oya ntabwo ariko ni urwenya ni urwenya mbwira gukorana indirimbo n'umuhanzi roberto ni umuhanzi uzwi cyane waririmbye indirimbo amarura yamamaye cyane gukorana nawe byakunguye iki n'iki byongereye ku muziki wawe
Eh, murakoze gukorana na roberto yari yari egisperiyanse nziza kubera yuko mm, hari ibyo namwigiyeho byinshi nawe hari ibyo yanyigiyeho kandi hari aho byagejeje iyo ndirimbo nko muri zambia ni nta ndirimbo zanjye wenda usibye nk'abanyarwanda babayo ba ariko ubundi aba abantu bo muri zambia abenegihugu nyine ba zambia byari bigoye ko bumva indirimbo zanjye ariko niho hantu hambere iyo ndirimbo ikunzwe kandi ikinwa kenshi gashoboka Um, ikindi tujya gu- ku- ku- ku- tujya guhuza kugira ngo tuyi- tuyikore tuyiririmbe yari yaje inaha mu rwanda ariko aza yaramaze kuvugana na bamwe mu bagize eh, mu bagize rebo nkoreramo ko dushaka yuko dukorana nawe arabyemera hanyuma amaze gukora igitaramo yari yaje mu rwanda ahita aza mu- ahita aza muri studio nyine turakorana indirimbo indirimbo tuyita teyamo tugira n'amahirwe y'uko nyine yishimiwe haba mu banyarwanda haba mu mu- mu nshuti z'abanyarwanda uganda na hehe ndetse by'umwihariko no muri zambia Ya- yari cyari ikintu cyiza kandi cyanshimishije hari ibyo hari icyo byanyunguyeho muri muri gahunda yanjye urakoze cyane butera knowless Ah, kuri telefoni turi kumwe kandi na daniela muhoza mwiriwe neza muhoza mwiriwe uri hehe Dan- daniela muhoza ndibaza ko ah, tumubuze kuri telefoni telefoni ye ntabwo yumvikanaga neza turi kumwe na richard Mhm.
bucumi bucumi mwiriwe alo richard
mwiriwe neza cyane ndabumva uri hehe richard
yewe ndi karusi mu burundi aho bizi gutaha ndahabona ikibazo cyangwa igitekerezo ufitiye umuhanzi butera knowledge
yewe ikibazo ndamufitiye Mm.
ni uko twumvise ko bamukoye agomba kugira ubugenge kandi turamukunda cyane dushaka tubwire ukuri tuzotahe ubukwe bwiwe
yavuze ko nta mukunzi afite
oya Eh,
gusa turamukunda cyane niyo mpamvu dushaka gukurikirana ibyiwe
ubwo ara- ara- arabumvishije araza kubasubiza Ah, reka urakoze cyane richard
namwe murakoze turamukurikira cyane iradiyo ijwi rya amerika ngaha gutaha i karusi murakoze cyane mukomeze mujye mukurikirana ibiganiro byayo
byose cyane turabakunda ijana ku ijana urakoze Ah, kuri telefoni kandi turi kumwe na bucumi bucumi mwiriwe
mwiriwe uri hehe
ibucumbura mu burundi ikibazo ufitiye umuhanzi Knowless Butera
ahanini n'igitekerezo yego
ashaka ndamusabe kugira ngo a- a- akabura abako- a- ntidukunze kubona abahanzi babigeme cyane kandi iyo baririmbye bararirimba neza bigashimwa nashaka ko yohamagara abigeme benshi bakagira ingufu bagakunda n'uwo mwuga wo kuririmba
urakoze cyane bucumi Ah, Butera Knowless eh, ah, ndibaza ko byinshi ari ibitekerezo ariko iyo urebye uko umuziki nyarwanda uhagaze muri iki gihe ah, wavuga ko ari umuziki utunze umuhanzi ubu ngubu
yego na- navuga yuko ari umuziki iyo uwukoze mu by'ukuri nk'akazi nka bizinesi ni umuzi- na- ni akazi kagutunga mu mu mibereho yawe yose ndetse kakaba ka- kanakubyarira n'izindi nyungu Nu- nu- kaka- ukaba wanashamikiraho izindi nyungu zitandukanye usibye umuziki rero iyo uwukoze nyine nk'akazi wubashye kandi ushyizeho ingufu zawe zose umuziki uragutunga kandi neza Mm. hari undi muhanzi nigeze kuba ndi kumwe na we hano muri studio hanyuma bamwe mu bantu bahamagaye ah, bavugaga ko usanga ibitaramo byanyu byinshi ah, biguma i kigali cyangwa se rimwe na rimwe mukabijyana ku gisenyi ko bitagera mu ntara zose z'igihugu aho muku- mufite abakunzi ese iki kibazo nawe urakibona
Ah, kuri iki kibazo Mm.
na navuga yuko akenshi urabona gu- gutegura ibitaramo bisaba ingufu nyinshi bisaba bise- bisaba bije nini hanyuma kandi bikanasaba n- n'ibikoresho bihagije ahanini rero iyo ugiye kureba nko mu ntara usa- iyo ushaka gukora igitaramo kinini ushaka gu- kurunshingirayo alubumu biragora ku- kujyanayo ibikoresho kubera yuko uba ukeneye ibikoresho byinshi amasiteji manini kuko iyo ari lonshi ni igitaramo nyine kiba gikomeye rimwe na rimwe bikagorana cyangwa se bikaba gakeya bitewe na n'uburyo igitaramo kimeze bitewe n'uburyo nyine ufite abasiponsazi batandukanye wenda bikagu- bikakorohereza gukora igitaramo ugasanga rero akenshi bararekarama bavuga yuko nyine hatajya haberayo ibitaramo akaba ariko iyo urebye usanga biri kugenda bigabanuka kubera yuko noneho iyo abantu bamaze kwiyumvamo umuziki abaterankunga ba- bamaze kubona yuko gushora mu muziki nta gihombo kirimo ubu ngubu bigenda bigabanuka ugasanga abantu bakora ibitaramo mu ntara runaka mu turere runaka kandi bikagenda neza n'abantu bakitabira ari benshi kuko baba babishaka rero nibwira yuko mu minsi iza bizagenda biba byiza kurushaho kurusha uko bimeze ubu ngubu hanyuma se ku bijyanye wenda kuko abantu benshi bakomeje bavuga ko mukeneye kwagura umuziki wanyu ah, mujya mutekereza gukora ibitaramo hanze y'u rwanda
yego ibitaramo hanze y'u rwanda turabikora cyane u- eh, ntabwo navuga yuko ari nanone aba- abaririmbyi bose cyangwa se abahanzi bose ariko ugereranyije birakorwa nubwo bitaraba kenshi kenshi usange wenda ni ibintu bihoraho usange wenda ajenda yawe iruzuye ejo nzajya aha ejo bundi aha ariko rero nyine nk'uko nabivuze ni ikibazo cy'igihe ariko ubundi bizagenda bi- biba kenshi gashoboka ariko kugeza ubu ngubu biranaba kuri telefoni turi kumwe na blaise blaise mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
ngo ikibazo nashaka bwa mbere kuramutsa umuririmbyi dukunda cyane knowless
komeza turakumva mbo yego hanyuma nashaka kumubaza ko yogira nk'ino iwacu ibitaramo i burundi kugira ngo natwe kumbure yigishe nk'umuco w'abarundi kuririmba turabona ko abakobwa benshi b'abarundi batamenya ibintu byo kuririmba hanyuma twagomba tumusabe niba bishoboka agira icyo adu- azodufasha ariko nari mfite nk'akabazo k'amatsiko ko kumubaza sinzi niba ko iyo yari amaze nko gushinga urugo ku buryo abantu nk'umuhanzi abantu baba bakunda nk'uko kenshi kandi afise sigise mugabo kugeza n'ubu akaba atarakora nk- nk'umuryango byo kwigisha byinshi nk'abarundi kazi aracyari muto
byo kwigisha nk'abarundi kubera abarundi twebwe hino iwacu abana b'abakobwa baca bava mu mashuri bakagenda kubaka ingo zabo bakiri bato ngo nk'umuhanzi yogira icyo afashije kugira ngo kumbure ashobore nko guhanura sosiyete yacu y'abarundi kazi hanyuma heraheza amushimira ukuntu yitanga Ura- urakoze cyane blaze reka dufate jile jile mwiriwe
yego ndagize mwiriwe cyane ndi bujumbura mu burundi akabazo kawe
yego wese akabazo mfise ahubwo nagira nankuraje ndamu- ndamutera intege uwo muhanzi w'umunyarwandakazi Knowless turamukunda cyane ari bujumbura mu burundi ndetse n'indirimbo ziwe turakunda kuzumviriza kenshi na cyane cyane ku ndirimbo yari ya- yara- yara- yaririmbye paradizo bataziriye paradizo ni indirimbo ya numva nakunze cyane nkaba rero nagira ndamwibariza nanjye akabazo si akabazo n'intererano bibaye ngombwa Ash- ashobora kuba ya- yavuze ko azosohora alubumu y'indirimbo zishika cumi akaba yagombye kuzishyira nyinshi mu giswahili nagira ndamusabe bishoboka ahubwo azozishyire mu rurimi kavukire ari nabwo- ari nabwo twebwe abarundi kenshi duhuriye ko kuko amajambo menshi aririmba turayumva hanyuma nkaba ndamusaba ko bishoboka abonye uburyo wimukundiye n'umutekano umaze kuba mwiza cyane gusumba uko uri azoze kugira igiteramo i bujumbura mu burundi turamushashaye cyane azoze kugira ngo agire igiteramo byibaza ko aba- abajene benshi abarundi benshi twamwitaba urakoze Amanda cyane Mutesi.
jile jile Ah, ah.
nta mwanya dusigaranye Eh, reka dufate ive mu masegonda make ive mwiriwe ikibazo cyawe ive mu masegonda make cyane
nanjye nitwa Yves nkaba ndi i Kigali mu Rwanda Mm.
Eh, icyo nashaka kubwira Knowless ni ukumwifuriza gutera imbere agakomeza igikorwa cye ni byiza cyane turamukunda kandi turamwishimira
urakoze cyane Ah, knowless eh, dusigaranye umunota n'igice Ah, sinzi niba wakurikiranye ibyo bibazo Ah, hari blaise ubaza ibijyanye n'urugo hanyuma jile na yive bose basaga nk'aho ari ukugutera iteka cyangwa se kugukomeza ngo ukomeze ukore akazi ukora neza Ah, mu magambo make
mu magambo make urugo ntabwo ntabwo uri mu bintu by'imbere cyane ngomba gukora kubera mbere y'uko ukora urugo ubanza no kurupangira ndetse ukanaharanira yuko urwo rugo rwazagenda neza n'umuryango uka- ukazagukomokaho mu mahoro ibyo rero nibyo nibyo ntirwana nabyo ariko kugeza ubu ngubu nta nta rugo nteganya gushinga vuba ku bijyanye ne- n'abana b'abakobwa bo mu burundi nabahaku- nababwira ko haje hanyuma wenda gu- gucika intege gushinga urugo bakiri batoya hari ingaruka bigira bajya babanza nyine bakareba mu kugira ikintu cyihutirwa ari cyo cyo kubaka ubuzima bwabo hanyuma n'urugo rukazakorwa nyuma
Knowless butera ndagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye ijwi rya Amerika kandi natwe tukwifuriza gukomeza gutera imbere
reka nanjye mbashimire ko uyu mwanya mwampaye mwakoze cyane nshimire n'abari badukurikiranye inshuti zo mu burundi abanyarwanda ndabakunda cyane kandi ndabashimira ku ku bufatanye bwabo ndetse n'urukundo rwabo bangaragariza mwakoze cyane urakoze cyane butera Knowless nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire Fatuma Alimas Kalala wadufashije gushyira hamwe bino- kino kiganiro Iki- wa- hano Washington DC muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya Amerika
nkagenda nzaba mpari nzaba nzaba mpari nzaba mu bibi no mu byiza mu mvura no ku zuba nzaba mpari nzaba nzaba mpari nzaba benshi baraza babona ibyo bashaka bakagenda uwamerezayo ariko wowe umeze nk'igiti giteye ku mugezi amababi yawe ntajya yuma haba mu kimwe no mu itumba aho umuntu ntagera